muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda Imana ikingura ni Thomas Kamirindi ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ni ku cyumweru tariki ya cumi ukwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi na karindwi radiyo yanyu ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda na fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mujye no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu no kuri facebook voa radiyo yacu naho murahumvira amakuru n'ibiganiro byacu tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri nk'uko mubimenyereye ni cya kiganiro dusangira ijambo amakuru mu burundi harabatwa ibihumbi mirongo irindwi mu gihugu cyose ariko na n'ubu baracyakumirwa niwo mwanzuro w'inama yatunganijwe n'abize iby'agateka kazina muntu muri kaminuza y'u Burundi fidelite yishatse araduha inkuru irambuye iterambere ku basangwabutaka mu burundi riracari kure abo banyagihugu bacugarijwe n'ingorane zitari nke nk'uko bigaragara mu cigwa giherutse gukorwa n'umushingwamanza françoise irambona muri ico cigwa harerekanwa ingene abatwa bakiri inyuma cane cane mu mashure bafise ingorane zose zo mu buzima bw'ubuzi kutagira aho barima amasi no kutiga gushika mu bihumbi bibiri n'umunani abatwa bamaze universite bari batatu mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bambe abatwa bamaze universite bari cumi n'umwe ubu abatwa bamaze universite simvuze abakiri ko barayiga ni mirongo ibiri tucirwa cavuzwe mu nama yahuje abaserukira amadini abakora mu by'agateka muntu n'abizi by'amategeko ni inama yatunganijwe n'umugwi w'icumi na rimwe weje inyigisho z'igice cya kabiri z'inyigisho za kaminuza cyo bita master mu gisata cy'agateka muntu muri kaminuza y'uburundi uwo mugwi ugizwe n'abanyeshuri baheje mu gisata cy'agateka muntu ukaba watunganije iyo nama bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ARN Grand Lac rikora mu karere k'ibiyaga binini kimwe mu byo iyo shyirahamwe rikora akaba ari ugutatura amatati bidaciye mu ntambara bamwe mu bitavye iyo nama baronse akaryo guhanahana ivyumviro kwihonyangwa ry'atakazina muntu bafata ibikumirwa ry'abatwa mu Burundi Joseph Ndayirukiye numuhuza bikorwa mu ihuriro ry'amashengero tumwa bwiza yamenyesheje ko rimwe na rimwe abatwa nabo nyene ubwabo bisubiza inyuma on a construit de belles maisons de pour faire un petit village de batois mais ça crée des, des complexités et ça se voit que twari twarabubakiye inzu nziza kugira ngo begerane inzu mu kigwati ariko twasanze batabyiyumvamo biraboneka ko abo mu bwoko bw'abatwa bari mu kutamenya mu gihe abatwa bari bamenyereye kuba mu tururi hari naho babika inkono zabo baronkejwe amazu ari mu isima bavuga ko inkono zabo zaciye zimeneka iruhande y'izo nzu baronkejwe baciye bubaka utururi two kubikamo izo nkono zabo babaye bagikoresha inzu bari bubakiwe
umwe mu banyeshuri bize iby'atakazina muntu ari nabo batunganije iyo nama yamwohiriye ati naho umuntu yabakorera iterambere abatwa birashika bakisamburirako
umugambi wo gutunganya igwati abo mu bwoko bw'abatwa turabashiramo ariko inyuma y'iminsi mike dusanga abatwa batakiri muri ivyo bigwati bubakiwe inzu zisakajwe amabati bukeye kabiri dusanga ayo mabati bayagurishije bahawe impene zo korora nazo nyene baca bazigurisha
mu ntumbero yo kurwanya iryo kumigwa amashengero arakwiye gufata ico kibazo mu ntoke nk'uko bishikirizwa n'umwe mu ndongozi z'abayisilamu yari yitavye ivyo biganiro Vraiment, c'est horrible et c'est déplorable d'avoir la situation de la communauté batois ici au Burundi.
ku by'ukuri birababaje kubona abo mu bwoko bw'abatwa babayeho nabi mu burundi icyo nsaba ndakirabisha ku banyamadini kuko abanyamadini bafise amasinzi y'abantu babatega amatwi kandi abo banyamadini bahora bahagurukira ibindi bibazo nk'ibyo kurwanya sida n'ibindi ariko ikibazo cy'abatwa kigasa n'icibagiwe hamwe abanyamadini bohaguruka ico kibazo cogabanuka ikibabaje ni uko ingorane z'abo batwa zisa n'izibagiwe
ikindi mu by'umushingwamanza françoise irambona yakoze icigwa ku batwa avuga avuga ni uko hari hamwe amategeko y'u Burundi akumira abatwa harimwo nk'ibwizwa shingiro aho ibitiga iby'abahutu n'abatutsi mu nzego bitomoye ariko iby'abatwa kakaba kamizwe n'ingoma hoho gusa ku batwa hakavugwa ibijyanye n'uko bazokongerwako i Bujumbura fidelite yishatse ijwi ry'Amerika mu rwanda ejo bundi ku wa kane washize urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali rwagize umwere uwahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umutungo kamere evode imena umushinjacyaha yari yamureze ibyaha by'itonesha ikimenyane ubucuti n'ikene wabo umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yakurikira urubanza umucamanza yatangaje icyo cyemezo nyuma y'iminota ikaba akaba muri makumyabiri asomera mu ruhame imyanzuro y'urubanza ku baburanyi bombi ku ruhande rw'uregwa hari metre cyuma kamanzi umwunganira mu mategeko ndetse na bamwe mu bavandimwe be ubushinjacyaha bwaregaga minisitiri imena ibyaha by'itonesha rishingiye ku kimenyane ubucuti n'ikene wabo no gukorera no gukoresha impapuro mpimbano bikekwa ko yabikoze hagati ya bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na gatandatu ubwo yari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umutungo kamere n'ibyaha byose abura n'ahakana ubushinjacyaha buvuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nyaruguru mining limited ihagarariwe na bwana straton damage yasabye uruhusa rwo gucukura amabuye y'agaciro mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda minisitiri imena ararwimana bwareze buvuga ko uwahoze ari minisitiri imena icyo cyemezo yagihaye mwashamba mining limited kandi ko akanama ko muri minisiteri bwana imena yategekaga kari kabanje kugaragaza ko mwashamba mining limited itemerewe icyangombwa bukavuga ko umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutungo kamere michael biryabarema yari yanditse agaragaza ko nyaruguru mining yemerewe icyangombwa kandi ko hari abatangabuhamya mu kanama babyemeza mu myiregure ya minisitiri imena yavuze ko ibyangombwa yashyiragaho imikono byemerera uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro byabaga byanyuze mu maboko ya benshi barimo n'abamukuriye babaga barangije kubisuzuma agasobanura ko bwana ndamage wa nyaruguru mining limited yandikiye abari bakuriye imena abasaba ibyangombwa ntibabimuha avuga ko akanama gashinzwe gutanga amasoko muri minere na kashatse guhesha nyaruguru mining limited ibyangombwa mu buryo bw'uburiganya umucamanza aravuga ko yasesenguye imiburanire ku mpande zombi asanga icyemezo cy'ubushakashatsi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka nyaruguru wahoze ari minisitiri vode yatanze kitafatwa nk'igihimbano umucamanza aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso bishimangira koko ko icyangombwa imena yahaye mwashamba gishingiye ku bucuti ikene wabo n'ikimenyane cyangwa se gishingiye ku rwango yagiriye mwashamba mining limited ni mu gihe kandi avuga ko minisitiri imena yari afite ububasha bwo gutanga urwo ruhusa ndetse n'inzego z'ibanze nyaruguru zarabyemeje ko mwashamba yemerewe ubushakashatsi bw'amabuye y'agaciro umucamanza yavuze ko bwana imena yagaragarije urukiko impamvu yashingiyeho atesha agaciro icyangombwa nyaruguru mining limited yahawe n'akanama gashinzwe iby'amasoko muri minisiteri y'umutungo kamere cyari gishingiye ku manyanga aravuga ko ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na gatatu minisitiri imena yandikiye nyaruguru mining limited ayimenyesha ko itemerewe uruhusa kuko itari yatanze ibyangombwa yasabwaga na minisiteri y'umutungo kamere yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yasobanuye mu cyemezo cye ko kugira ngo icyaha gihamuregwa hagomba kugaragara ubushake n'ibikorwa byo gukora icyo cyaha yavuze ko gushidikanya k'ubushinjacyaha birengera uregwa maze ashimangira ko bwagombye kuba bugaragaza ibimenyetso buregesha bidashidikanywaho atangaza ko ibyaha burega minisitiri imena bitamuhama uretse igihano cy'igifungo cy'imyaka irindwi ubushinjacyaha bwasabaga guhanisha uwari minisitiri w'umutungo kamere n'indishyi bwana ndamage yasabaga umucamanza yatangaje ko byose nta shingiro bifite bwana ndamage yasabaga ko igihe imena yatsindwa urukiko rwa amutegeka gutanga miliyoni zisaga magana atandatu mirongo inani kubera igihombo avuga ko yamuteje umucamanza yanzuye ko kuva ibyaha bitamuhama nta n'icyashingirwaho atanga iyo ndishyi bamwe mu bavandimwe b'uregwa bari mu cyumba cy'iburanisha bakimara kumva ko abaye umwere ku byaha aregwa batangiye kugaragaza akanyamuneza ku maso maze bageze hanze bamwe muri bo bumvikana bifuza mu majwi yo hasi kuzabarinda icyitwa ubujurire bw'uru rubanza ubwunganizi bwa minisitiri vodimena bwirinze kugira icyo budutangariza ku cyemezo cy'umucamanza yewe na bamwe mu bavandimwe be babyanze icyakora umwe nawe utashatse ko imyirondoro y'ibyaha abona yatubwiye muri make ko bishimiye icyemezo cy'umucamanza hari ikindi ushaka kirenze cyo ku munsi nk'uyu reka gira ubwite muzaganire twebwe ku giti cyacu turishimye turanezerewe duhawe ubutabera reka tujyane ibyo ngibyo gusa turanezerewe ku murongo wa telefone twashatse kumenya icyo urwego rw'ubushinjacyaha buvuga kuri iki cyemezo cy'umucamanza maze duhamagara bwana faustin nkusi uvugira uru rwego ntiyitaba kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru kandi ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje byabaye cyo kimwe no kuri bwana straton damage uhagarariye nyaruguru mining limited wasabaga indishyi y'akababaro muri miliyoni zisaga magana atandatu mirongo inani nawe ntiyitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje evodimena w'imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko ari muri bake bageze mu butegetsi bakiri bato yinjiye muri guverinoma mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu afite imyaka makumyabiri n'umunani ayivamo mu mpera za bibiri na cumi na gatandatu yari yaratawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka aza kurekurwa yaburanaga yidegembye hagati aho nubwo bitaramenyekana aho uruhande rwatsinzwe ruhagaze icyemezo cy'umucamanza gishobora kujuririrwa eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
fidelite yishatse mu burundi na erika bagira ubusa mu rwanda murakoze rwose inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu rero kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mujye no ku rubuga rwa interineti voa radiyo yacu akadomo komu naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu muri ibyo biganiro dore ngiki ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda baravuga ku biruhuko by'abanyeshuri
mu minsi ishize hirya no hino abanyeshuri mu byiciro bitandukanye by'uburezi mu rwanda bashyize akadomo ku bizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye ni mu gihe mbere gato y'ibyo bizamini bya leta abanyeshuri muri rusange bahawe indangamanota zisoza umwaka w'amashuri mu rwanda mu gihe turi mu kwezi k'ukuboza gusoza umwaka wa bibiri na cumi na karindwi birumvikana ko ubu abanyeshuri ndetse n'urubyiruko muri rusange bari mu biruhuko akaba ari nayo ngingo tujye kuganiraho mu kiganiro ejo uyu munsi reka dutangire ikiganiro tubaha ikaze aho mukurikira radiyo ijwi rya amerika muherereye hose yaba mu karere k'ibiyaga bigari muri afurika y'uburasirazuba ndetse no ku mugabane w'iburayi na amerika uyu munsi tugiye kuganira ku rubyiruko ruri mu biruhuko nyuma y'igihe kitari gito namba bahugiye mu masomo ese ubu urubyiruko ruri gukora iki muri iki gihe bari mu biruhuko ese hari uburyo bashobora kubyaza umusaruro ibiruhuko barimo muri iki gihe minisiteri y'urubyiruko se yo itegurira icyo urubyiruko ruri mu biruhuko reka tubararike kuza gukurikira ibi byose mbaciriye ku mayange muri iki kiganiro ariko namwe mudukurikiye ngira ngo murabizi ko tutajya tubanigana ijambo turaza kwakira ibitekerezo byanyu niba ukurikiye ikiganiro ejo muri aka kanya ushobora kohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga arizo facebook ndetse na instagram hombi utubona ushakishije ikiganiro ejo tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cya none ikiganiro mujye kugezwaho nanjye mizero kirisipi indirimbo hinduka yaririmbwe n'umwe mu banyeshuri ubu bari mu biruhuko samuel niyo iri buduherekeze mu kiganiro cya none kandi twizeye ko iri bubashimishe kubera ubutumwa aririmbamo ageze ku rubyiruko bagenzi be you know what man abajene birigwa mu by'imibonano mpuzabitsina ngo babigize umukino benshi muri twebwe nibyo twabiciyemwo bamwe barakira abandi babigenderamwo bitangura biryoshe bigahera barira mu mwanya n'amarira aho banduriye no mugera mu bwenge bwabo biyumvisha yuko ubuzima nk'ubwo kuri barakunguko nawita ku by'abandi ngo ubuzima nigarani kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro n'umwana wa pasiteri ku cyumweru ajya gusenga muga ntibyabujije ko bamuterekamwo inda
meza de jene kimisagara ni santere cyangwa ikigo gihuriza hamwe urubyiruko bafite impano n'ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro birumvikana aha bamwe muri mwe mudukurikiye muherereye mu mujyi wa kigali muhise mumenya aho ariho mugenzi wacu david betimana yanyarukiye byo kugira ngo arebe igihugije urubyiruko rubarizwa muri icyo kigo muri ibi biruhuko nuko adutegurira inkuru ikurikira senga imana kuko byose irabishoboye
ukigera ku kigo cy'igihugu cy'urubyiruko cya kimisagara ahazwi nko kuri mezo dojene yahindutse kimisagara yego senta uhasanga urujya n'uruza rw'abasore n'inkumi baba bari mu mikino itandukanye harimo n'iya kera ijyanye n'umuco nko gukina agati abandi bakina umupira w'amaguru basiketiboro handiboro n'indi itandukanye ku isaha ine n'iminota mirongo ine nibwo nari nsesekaye muri sare ikorerwamo imyidagaduro abasore bibumbiye mu itsinda ryitwa aforo house dancing babyina umuziki wa kinyafurika cyane cyane mu gihe cy'ikiruhuko dore ko aribyo baba bahugiyemo kugira ngo badatakaza umwanya wabo kuko baba bari kwiyungura ubumenyi ku bijyanye no kubyina impamvu twahisemo kuza hamwe twese ngo twishyire hamwe burya abantu bishyize hamwe nta kibananira keka kandi burya iyo abantu muri kumwe imitwe myinshi byanga byakunda mwungurana ibitekerezo natwe twavuga ati reka tuze hano tuze mu bandi icyo ntazi bene nzakimenyera ku bundi kandi nako bizaba bigenda bidufasha kuba twakihugura mu byo dukora cyane cyane ikintu tubona turi kungukiramo kuba benda hari abatazi kubyina hari n'ababizi noneho inyungu ni uko urangiza uvuga ati noneho ubu ngubu nageze ku rwego nashakaga intego yanjye nyigezeho mubona biri kubafasha iki donk ikintu bidufasha urabona harimo inyungu nyinshi dutegereje ubwacu dushobora kujya mu bukwe tukabyina ariko no ku giti cyacu bituma ubwacu ingingo zacu z'umubiri zigenda neza twumva ubwacu turi fiyeri ibyo dukora turi kwiyungura ubumenyi hari ibyo turi kwiga bishyashya tutari tuzi cyane cyane nk'ibyo nk'ibyo byinshi tugenda tubona batwereka tukongeraho kuri bya bindi twari dufite cyane cyane ikintu tubona turi kungukiramo kuba benda hari abatazi kubyina hari n'ababizi noneho inyungu ni uko urangiza uvuga ati noneho ubu ngubu nahengeze ku rwego nashakaga intego yanjye nyigezeho nyamara ngo nubwo bamwe mu banyeshuri baza mu biruhuko ntibabibyaze umusaruro haba mu kwiyungura ubumenyi cyangwa uburyo bwo kubona amafaranga abuba umwe mu basore babyina muri iri tsinda akaba n'umutoza wabo aratubwira bimwe mu bitaramo bateganya kwitabira muri ibi biruhuko ndetse n'amafaranga bateganya gukuramo dore ko babibumbira hamwe gushaka ubumenyi n'amafaranga nk'ubu ngubu turi guteganya igitaramo cyo gushishikariza urubyiruko kurwanya ibiyobyabwenge dukoresheje ariko gifuti zacu talent impano binyujijwe muri dancing imbyino ishobora kwinjiza ibihumbi magana atatu ishobora no kurenga bikajya no mu magana atanu bikava kuri magana atatu biterwa n'ukuntu wa performinze wakoze igikorwa cyawe twatangiye muri bibiri na cumi na gatatu turi kugenda twizamura kubyaza umusaruro ibiruhuko ni uburyo umunyeshuri ashobora gushaka icyo yakora mu gihe cy'ikiruhuko kimwinjiriza amafaranga cyangwa kimwongerera ubumenyi bityo akazasubira ku ishuri ahagaze neza ku mufuka cyangwa afite ubundi bumenyi yungutse david hitimana kimisagara mu mujyi wa kigali kubw'ikiganiro ejo ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
reka dushimire cyane mugenzi wacu david hitimana ndetse n'itsinda ry'urubyiruko bamaze kuganira riri mu myiteguro yo kubyina ariko se inzego z'ubuyobozi by'umwihariko minisiteri y'urubyiruko iteganyiriza iki urubyiruko mu gihe cy'ibiruhuko
nitwa nitegeka jean marie vianney nkaba nkora muri minisiteri y'urubyiruko nka acting director of youth social and ethics empowerment unit ni nk'ishami ryo muri minisiteri rishinzwe kureba imyitwarire kwita ku myitwarire myiza y'urubyiruko kuba bamaze mu ishuri bakoresha umutwe cyane baba bakeneye kuruhuka ariko kuruhuka ntibivuze kugenda ukarambarara ukaryama cyangwa ukirirwa uzerera cyangwa ukirirwa ureba televiziyo bivuze ko ari umwanya wo kuruhura umutwe ariko ukiga n'ibindi hari gahunda minisiteri y'urubyiruko n'abandi bafatanyabikorwa harimo polisi harimo minarok bashyize hamwe kugira ngo bashyireho gahunda yo gufasha urubyiruko mu biruhuko iyo gahunda rero ikaba ishyirwa mu bikorwa n'uturere ariko bikabera ku rwego ni ku rwego rw'akagari bose guhera ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu guhera saa munani kugera saa kumi bahura ku tugari twabo bakahahurira n'abatoza bigishwa gutarama ibisigo bakigishwa ibintu bitandukanye bijyanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda ariko bagatanga n'ingufu zabo kugira ngo bubake igihugu nko kubaka amashuri gukora isuku uturima tw'igikoni gufasha abatishoboye gahunda rero irahari mu bigo by'urubyiruko aho ugenda urubyiruko abana bagahabwa amaserivisi atandukanye haba hariyo imikino haba hariyo ibyo byuma bya mudasobwa interineti aba ari ubuntu nka za kimisagara ukagenda ugakina wakenera kwigishwa mudasobwa ukayigishwa wakenera amakuru ajyanye n'akazi bakayaguha ibyo byose birahari ni ukuvuga ikigo cy'urubyiruko ni ahantu urubyiruko rwisanzura kandi mu mutekano ese ni ihene mushobora kubagira kugira ngo nabo yenda ibiruhuko babashe kuba babibyazamo umusaruro ese iyo myitwarire yakagombye kuyigira hahandi higishirizwa indangagaciro ntabwo azayigira mu kabari nicyo nashaka kuvuga ibikorwa byawe byose bibe biganisha ku ntego yawe niba muri iyi gahunda y'ibiruhuko yirinde ibyo biyobyabwenge kuko ntabwo azaba umwinjiniya mwiza anywa ibiyobyabwenge ntasome ibitabo ntiyegere ba injiniyazi najye kwaka na na na sitaje aho barimo bubaka niyo byaba ari ubu najye kugira ngo ibikorwa byanjye kiramvana kingeza ntabwo ari ukuvuga ngo niyicarire najya no kuri mezo de jene nagenda avuga ati bitewe n'aya ntego yanjye mfite mu buzima njyanyweyo n'iki ngiye kureba iki
hinduka uhindure
utegeka jean marie vianney ati turagira ngo ibikorwa byose urubyiruko bakora dushingire ku ntego zabo z'ubuzima reka tumushimire cyane kandi dushimire na mugenzi wacu usemi kayitare baganiriye nyaboneka rubyiruko ni mubaduke mushishikarire gukora ibibafitiye akamaro by'umwihariko muri iki gihe cy'ibiruhuko murimo reka igice cya mbere muri iki kiganiro tugihinira aha maze mu kanya gato cyane mugenzi wacu hamida mukunde nte atwerekeze ku ikinamico nyura mu bandi ni mu kiganiro ejo gasubira inyuma kwiyicira ubuzima twe nibyo dushoboye kwifata no kwihangana byaratunaniye abana bato bishora mu busambanyi muga ntibazo ko bisakurira kw'ababyeyi
ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu sitani taci
amasakunda areba neza biragoye kunyumvisha ko hari ikibi wakora
nimugire amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukanaga kuri ubu ageze mu myaka y'ubushyuhe yewe imico asigaye afite iteye impungenge ese ko mama sabine yari amaze kugira inama mbabazi yo kwishyingira amaherezo yabaye ayahe reka iki gice tugihere mu itsinda ry'amahoro irwejuru na ruhiza
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika
reka turebe umubare w'abantu tugomba kuzatumira mu mabara y'amahugurwa ese buriya abantu icumi ntibaba bahagije ra ndakeka abo baba bahagije bayashahoya guze natwe ubwacu muzi uko tungana gusa ahantu icumi murumva baba ari aboko ikindi gitekerezo wenda nari mfite twashyiramo papiyasi ndetse n'abandi bantu bari kwishora mu nzira z'ubuharike tugashaka umuntu w'inzobere agatambutsa n'ikiganiro ku mibanire yo mu rugo icyo gitekerezo mbigitazanye nacyo nicyo kuko birababaje biteye n'agahinda aho usanga umugabo asiga hari ku mugore we kandi mu buryo bw'imibereho kuri iki gihe bigoye ako nako ni mukandike hanyuma rero ku bijyanye n'aho ubushobozi buzava nari navuganye na diregiteri wacu mugejejeho ibyo tuzakora muri karabu arabyishimira cyane yamuhaye gahunda y'uyu munsi saa cyenda ngo tuze kurebera hamwe icyo yadufasha
nanjye ku birebana n'amafunguro azakoreshwa aho ngaho ndumva nazasaba mama wanjye akaza agateka
ibyo bitekerezo rwose mufite ni byiza nanjye nzaba nshinzwe gukora raporo kugira ngo nyuma tuzayishyikirize ubuyobozi bw'inzego zidukuriye ngaho abiju genda ukosore iyi lisiti mushyiremo n'aya mazina amaze kwandika hasi ndabona twese tubaye makumyabiri na batanu
sawa reka ngende mbikoreho ubwo tuzasubira nonese ko mugenda mutavuze kuri gakuru ibyo byose ni ukubishyira ku murongo w'ibyigwa maze mu nama y'ubutaha tukazagira icyo tubivugaho
hanyuma rero wowe gakuru urabona rwose ibibazo byose twahuye nabyo bitewe na kariya gacucu ngo ni kambegeti kariya gatindi rwose karambabaje niyo mpamvu ubu ngomba gukorana nawe twenyine nta undi muntu uzi diri yacu rega n'ubundi kariya ni akana no mu mitekerereze no mu gihagararo ntoya ni akagore kabi si umuntu wo kwinjizwa mu gakino kabisa none rero nabonye ukuntu tuzaba tubigenza rero namenye ubwenge ubu nakodesheje inzu hafi yo mu nkambi bityo rero wowe bariya abana bandi bo mu nkambi harimo n'abanze kwiga ukajya ubereka ku isiri hano bakajya baza tukabaha akamogi ndetse tukabaha na kakanyanga kandi n'abazajya bashaka kureba uko tubigenza mfitemo icyumba hari inyuma ubundi tujye tubafasha tubibagize ibibazo byabo hereka ni ukubafasha n'uko batabibona ariko se ubwo uzajya umhemba gute kuko ngewe n'ishuri ndashaka kurivamo noneho nsigaye ndeba ku kibaho nkabona ibizunga urumva aho kugira ngo nkomeze nkerererwe ngo ndiga mu mashuri uhuye rwose aho watekereje neza nakorera amafaranga hakiri kare hoya uri umuntu w'umugabo rwose watekereje neza ntiwumva noneho rero ntumva nzajya nguhemba bikurikije n'abantu wazanye ubwo haba nta mafaranga yabonetse rero ngo ngo baze sinzajya ngira icyo mbona gute se none se buri kwezi mu nkambi ntibabagenera amafaranga yo kubatunga kera aho byarangoraga kuko uh, babahaga ibiryo ariko ubu rwose cyarakemutse ese ko numva yagira menshi nta kirimo pe nta kintu nta kantu rwose karimo kandi wumva ye Mhm.
none se babagenera angahe ku kwezi
imyitwarire ya gakuru ikomeje gutera impungenge bagenzi be mu itsinda ry'amahoro none ubu ko papiyasi adateye ipfunwe n'uko yaharitse umugore we mama sabine ubu amaherezo azaba yahe uyu mushinga wa mayusufu aha niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico nyiramubande ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo nimero ni zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru umunani itatu kabiri inani kabiri cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba instagram ndetse na facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico nyiramubande iki gice mumaze kumva cyanditswe na muhire marcel naho mizero crispe niwe wafashe amajwi aranayatunganya reka tubararike kutazacikwa ikinamico nyiramubande y'ubutaha mugire amahoro njye na rihamida mukundene
Oh, witinya, hoya witinya, shira umutima mu nda kuko nanjye izo mpanuro nizo zangiza ubundi we. Oh, humura. Yes. Nitwa Andy Bumuntu, ndi umuhanzi nyarwanda, nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM. Stay in touch. erakubwiye mwana wanjye dora kuka nsigaje ubu ni gake
nyuma y'ikinamico nyiramubande mumaze gukurikira ubu nababwira ko tugeze muri wa mwanya tubanyura mu butumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro ejo kiba cyaratambutse mu gutangira reka mbabwire ko insanganyamatsiko yagarukaga ku kwiteza imbere k'urubyiruko bidashingiye ku izungura ry'imitungo y'ababyeyi reka duhere ku batwandikiye banyuze kuri facebook aha habimana inyasi uherereye mu murenge wa nyamirambo we yagize ati mbona ntabiha agaciro kuko akimuhana kazi imvura ihise ati ku bw'ibyo ndumva nakwikorera gashaka ibyanjye ati naho ku ikinamico nyiramubande aravuga ko ashimira cyane mama minyoni kuko atamutereranye ntanatererane umwana we naho emmanuel habimana we yagize ati birashoboka cyane pe imana itanga uburenganzira bwose ku babyishakira emmanuel ubutaha uzadusobanurire neza icyo washatse kuvuga mu butumwa bwawe ejide mugisha we aravuga ko bishoboka cyane ko hari ababyeyi baba bakize ariko ntibafashe abo babyaye ati ariko hari n'abana bakomeye batabikesha ababyeyi babo ati ahubwo biturutse ku gukora bafite intego reka ubutumwa bwa none tubusoreze kuri ive nkuye we uvuga ko atari ngombwa ko abana n'ababyeyi bahuza imyumvire n'imibereho ati kuko umwana ashobora kugira amahitamo meza cyangwa atandukanye n'ay'ababyeyi be kandi agahera ku busa akagera kuri byinshi mu gusoza yaduhaye urugero aho avuga ati steve jobs ndetse n'uwiringiye imana teo atabo bose bavuye mu miryango iciriritse kandi nta ruhare rwayo mu gutuma baba ba- abo bari bo uyu munsi reka tuzasubire ubutaha mu mwanya nk'uyu ngewe na ruwikeza christina ciao shalom shalom
kubyaza umusaruro ibiruhuko murimo ese nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mubona hakorwa iki kandi kigakorwa nande kugira ngo urubyiruko rubyaze umusaruro ibiruhuko zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero mushobora gukoresha mudusangiza ibitekerezo ingero cyangwa inyunganizi mukoresheje ubutumwa bugufi cyangwa se mugakoresha imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi ushobora kutubona ushakishije ikiganiro ejo reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira aha kandi dushimire cyane mwese mwari mudukurikiye iki kiganiro cyari gihagarariwe na roger nigena naho kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye mizero chris ikiganiro ejo tuzasubira ubutaha ariko mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro mugezweho na radiyo ijwi rya amerika mugire amahoro bayi bayi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu kuko mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri mwumva ikiganiro dusangira ijambo ni ku biganiro bya politiki bihuza abarundi murakarama mugira icyo